murumva radiyo ijwi ry'amerika iravuga i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi ikaze kuri radiyo yanyu muri kumwe nanjye eugenie mukankusi uyoboye ibiganiro byo muri iki gitondo abantu batanu bo mu murenge wa karambi w'akarere ka nyamasheke mu burengerazuba bw'u rwanda bishwe barashwe n'umusirikare w'ingabo z'u rwanda rdf mu gicuku cyo kwa kabiri gishyira ejo kwa gatatu ko ruriya ni urupfu rutunguranye ruteye n'ubwoba twese ni igikuba cyacitse pe nawe urabibona rwose twese twumiwe kubyakira byatugoye kuko urabona n'abaturage hano baracyafitemo ikintu cy'ubwoba kuko kubura abavandimwe ababyeyi si ikintu cyoroshye abo ni bamwe mu batuye muri ako karere abo mu mirenge itandukanye y'akarere ka nyabihu barishimira intambwe bagezeho mu kurwanya ikibazo cy'igwingira cyugarije igihugu muri rusange perezida joe biden wa leta zunze ubumwe za amerika ejo yakiriye mu biro bye perezida watowe donald trump imibare itangazwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima wms yerekana ko indwara ya kanseri y'ibere ikomeza kwiyongera mu bagore no mu bagabo izi nkuru tubabwiye muri make hamwe n'izindi ijwi rya amerika yabateguriye ku buryo burambuye ni mu mwanya ntimujye kure ya radiyo yanyu duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden ejo kuwa gatatu yakiriye donald trump watorewe kuyobora igihugu guhera tariki makumyabiri y'ukwezi kwa mbere bibiri makumyabiri na gatanu ni mu rwego rw'umuco w'ihererekanyabutegetsi timu ishimwe hatugezeho ibindi kuri uwo mubonano wabo ni ibisanzwe ko perezida wa amerika ucyuye igihe atumira mu biro bye uzamusimbura ni ikimenyetso kandi cy'uko ku itariki ya makumyabiri y'ukwezi kwa mbere umwaka utaha hazabaho ihererekanyabutegetsi mu mahoro ibiranga demokarasi ya amerika hagati y'umuperezida ucyuye igihe n'uwo basimburanye ejo kuwa gatatu aba bategetsi bombi bicaye imbere y'igicaniro cy'umuriro kiri mu biro by'umukuru w'igihugu bagirana ibiganiro byiza byaranzwe no kutabona hari uwishisha undi perezida biden yashimiye trump
bwana perezida watowe kandi wahoze uri perezida donald ndagukeje kandi nk'uko twabivuze dutegereje ko igihe cyo guhererekanya ubutegetsi kigera tuzakora ibishoboka byose kugira ngo muzabone ibyo mukeneye byose uyu munsi tugiye kuganira kuri bimwe muri byo rero nguhaye ikaze
ku rundi ruhande donald trump watowe nawe yashimiye uwo agiye gusimbura
urakoze cyane politiki iragoye kandi mu buryo bumwe cyangwa ubundi ntabwo ari nziza ariko muri iki gihe ni nziza kandi nishimiye ko hazabaho ihererekanyabutegetsi riciye mu mahoro kandi rwose ibyo ndabyishimiye cyane ejo
umufasha wa perezida biden jill biden yifatanyije n'umugabo we guha ikaze perezida donald trump watowe ndetse amuha ibaruwa yandikishije intoki yo kugeza ku mufasha we melania trump yari ibaruwa irimo amagambo yo kumukeza no kumwizeza ko hazabaho ugusimburana mu mahoro melania wabaye mu ngoro y'umukuru w'igihugu kuva muri bibiri na cumi na karindwi kugeza muri bibiri na makumyabiri na rimwe ntabwo yaherekeje umugabo we kandi ntabwo yigeze agaragaza ko azongera kuba mu ngoro y'umukuru w'igihugu mu gihe umugabo we trump azaba asubiye ku butegetsi mu kwezi kwa mbere trump kugeza n'uyu munsi yemeza ko yatsinze amatora yo muri bibiri na makumyabiri akavuga ko habaye uburiganya trump kandi niwe mu perezida wa mbere utaritabiriye umuhango w'irahira ry'uwamusimbuye mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na rimwe ibi byari biherutse kuba mu mwaka w'igihumbi magana inani na mirongo itandatu n'icyenda ubwo andrew johnson yasibye umuhango wo kurahira kwa ulysses s grand amerika yafatiye ibihano umuyobozi mukuru w'umutwe witwara gisirikare muri sudani abdel rahman juma barakara ivuga ko yagize uruhare runini mu kuyobora urugomo rwabaye urudaca ku basivili mu burengerazuba bwa darfur minisiteri y'imari ya leta zunze ubumwe za amerika ku wa kabiri yavuze ko abdel rahman juma barakara yayoboye ibikorwa by'umutwe wa Rapid Support Forces mu burengerazuba bwa Sudani bihonyura uburenganzira bwa muntu ku basivili ibyo byarimo ihohotera rishingiye ku gitsina ndetse n'ibitero byibasiraga ubwoko bumwe umuryango w'abibumbye n'imiryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu yavuze ko amarorerwa yabaye muri Sudani ari ku rwego rw'ibyaha byo mu ntambara minisiteri y'imari ya Amerika yavuze ko Barakara yanagize uruhare mu gushimuta no kwica guverineri w'intara ya Darfur iburengerazuba Kamisi Abakar. Intambara yo muri Sudani yatangiye mu kwezi kwa kane umwaka wa bibiri na makumyabiri na gatatu. umuryango w'abibumbye uvuga ko abantu ibihumbi makumyabiri bishwe tukivuga kuri sudani ntibirasobanuka niba icyambu cya adire gihuza sudani na cadi kizongererwa igihe cyo kuba gifunguye nyuma y'igihe cyateganyijwe kugira ngo imiryango itanga imfashanyo ibashe kugeza ibikenewe mu bice by'intara za Darfur na Cordoba bishobora kwibasirwa n'inzara umupaka wa adire wafunzwe n'itegeko rya guverinoma iyobowe n'ingabo za sudani mu kwezi kwa kabiri wongeye gufungurwa igihe cy'amezi atatu kuva mu kwezi kwa munani kuzageza ku itariki ya cumi n'eshanu y'uku kwezi kwa cumi na kumwe ariko ntibyari byasobanuka niba icyo gihe kizongerwa abagize guverinoma barwanyije ifungurwa ry'icyo cyambu bavuga ko gituma umutwe witwara gisirikare wa RSF wambutse intwaro cyakora ingabo za sudani ntizigenzura icyo cyambu kiri ku butaka bwafashwe na RSF mu mwaka ushize uyu mutwe ugenzura ibice hafi ya byose bya Darfur imiryango itanga imfashanyo yirengagije amabwiriza ya guverinoma yemewe n'amahanga kandi yagiye yifashisha uwo muhora ubonwa nk'inzira yihuse yo kwambutsa ibyangombwa aho kubinyuza mu gice kigenzurwa n'igisirikari ipop sudan cyangwa ahandi mu gice cyitaruye cyo ku mupaka cya artina kongera gufungura umupaka wa adire mu kwezi kwa munani byahuriranye n'ibihe by'imvura n'isenyuka ry'imihanda n'ibiraro bivuze ko haciye imfashanyo nke ku ikubitiro onu yatangaje ko amakamyo arenga magana atatu y'imfashanyo atwaye ibintu bikenewe n'abantu barenga miliyoni imwe n'ibihumbi magana atatu yambutse yinjira muri sudani avuye ku mupaka wa adire umudiplomate wo mu rwego rwo hejuru wa amerika anthony blinken ejo kuwa gatatu yaburiye ko kohereza ingabo za koreya ya ruguru gufasha iz'uburusiya zirwanira ku mupaka wa ukraine bizasaba uburyo buhagije bwo guhangana nazo minisitiri w'ububanyi n'amahanga blinken yabivuze umunsi w'ibiganiro by'i buruseli n'abayobozi b'umuryango wa otani ugitangira aho abayobozi bo mu muryango w'ubumwe bw'uburayi bavuga ku buryo bwo gushyigikira ukraine mbere y'uko donald trump asubira muri perezidansi y'amerika bikaba byazakomamo nkokora inkunga y'ibihe bizaza blinken aganira n'abanyamakuru hari kumwe n'umuyobozi wa otani mark rutte yavuze ko basuzumye ibijyanye n'uko ingabo za koreya ruguru zinjiye mu ntambara mu buryo bugaragara mu rugamba rusaba kandi ruzagomba igisubizo gihamye kuwa kabiri minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa amerika yemeje ko kwinjira mu bushyamirane kw'abasirikari ibihumbi ba koreya ruguru kugaragaza intera yo hejuru aho batangiye kwinjira mu rugamba ku ruhande rw'ingabo z'uburusiya mu ntara ya kurste hafi y'umupaka na ukraine blinken yabyise intambwe iremereye kandi iteje akaga gakomeye ariko ntiyagaragaza uburyo amerika ishobora kuzabyifatamo urugendo rwe rwihutiwe rubaye mu gihe intsinzi ya trump hamwe n'ibibazo bya politiki mu budage byongereye ubwoba bw'ejo hazaza mu bijyanye no gufasha ukraine mu bihe bikomeye ihanganyemo n'ibitero by'uburusiya blinken yabwiye abanyamakuru ko perezida joe biden yiyemeje gukora ku buryo idolari ryose riteganyijwe rizaba ryatanzwe mbere y'itariki ya makumyabiri y'ukwezi kwa mbere ubwo donald trump azatangira ubuyobozi ariko yongeye gushimangira ko abafatanyabikorwa ba amerika bagomba guhaguruka bagafasha Ukraine mu buryo bw'intwaro amasasu hamwe n'imyitozo ya gisirikare radiyo ijwi rya amerika tugiye gukomereza ibiganiro byacu mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika mu rwanda abaturage batanu bo mu murenge wa karambi w'akarere ka nyamasheke mu burengerazuba bishwe barashwe n'umusirikare mu ngabo z'u rwanda rdf mu gicuku cyo kuwa kabiri ushyira uwa gatatu ni iraswa ryaturutse ku ntonganya zabereye mu kabari aho uyu musirikari yanywereye agashaka kugenda atishyuye ibyo yanyoye temisoke mutijima yageze kuri santere y'urubyiruko aho ayo marorerwa yabereye kumva ngo umuturage niwe wakagombye kurindwa akaba ari we uraswa umuntu umwe akica abantu batanu ari umuyobozi twumvaga ari amasasu ari kuvuga babanje bararasa ubwa mbere birongera bicaho birongera bararasa banje haca amasasu atandatu twumva ari hafi zacu nyine nk'abantu turi mu ni bamwe mu batuye isantere y'ubucuruzi ya rubyiruko yo mu kagari ka rushyarara aho umusirikare wo mu ngabo z'u rwanda witwa minani gervais w'imyaka mirongo itatu n'icyenda y'amavuko ufite ipeti rya serija yarasiye aba baturage aba babwiye ijwi rya amerika ko iryo rasa ryabaye saa saba n'igice z'ijoro zishyira saa munani ni amasaha ubusanzwe utubari twaha muri iyi santere tuba tutagikora kuko abahatuye batubwiye ko tutemerewe kurenza isaa yine z'ijoro tugikora icyabaye intandaro y'iyicwa rya bagenzi babo aba baturage bavuga ko ari intonganya hagati ya nyirakabari witwa nkundamahoro jean damuru na serija minani zivuye ku kutishyura k'uyu musirikare numvise ko hari amafaranga ngo igihumbi na magana atandatu atarishyura bababwiye ko ari buyashyire kuri telefone ubwo rero ayo mafaranga niyo yabaye intandaro nyine kubera ko yari yambaye sivire babanje no kumwibeshyaho ntabwo bari bazi bazi ko ari umusirikari baterana amagambo bagira ngo ni umuturage usanzwe arabatyuka nabo baramutyuka birangira rero asohotse aho ngaho kwa damuru ajya ku kigo ku gisirikari haruguru aza yambaye inifomu ya gisirikari atwaye n'imbunda ubwo yaje ahita ahera ruhande arasa abantu bose bari muri- muri ako kabari amaze kuva mu kabari yasohotsa amaze guterana nyi- umujene nyiri kabari ajya kureba ibikoresho mu- mu- mu- mu kigo agaruka nyuma ibyo nibyo byabaye avuye mu kigo na nyiri kabari nawe yari yamaze gutaha hari hasigayemo umukozi abasanze mu kabari niyo yishe ntago nyiri kabari we anarimo abishwe bose uko ari batanu ni ab'igitsina gabo bafite hagati y'imyaka cumi n'umunani na mirongo ine n'itanu muri bo harimo abavandimwe babiri bavukana nimfa abatuye aha muri karambi bavuga ko zabaciyemo igikuba cyane cyane abahaburiye ababo kumva umwana ava mu rugo ngo agiye guhaha nibura n'uwarwaye ukagwaza ukagwaza ukagwaza ariko ruriya ni urupfu rutunguranye ruteye n'ubwoba twese ni igikuba cyacitse pe nawe urabibona rwose twese twumiwe twabuze icyo dukora muri make nta kindi twarenzeho twumiwe pe kubyakira byatugoye kuko urabona n'abaturage hano baracyafitemo ikintu cy'ubwoba kuko kubura abavandimwe ababyeyi si ikintu cyoroshye byatuguye nabi nyine urabyumva mbega nyine biragoye kubyakira ko kumva imirambo itanu mu isambi rimwe cyane bamwe ni abafamiliye ubwo bo babiri bavukana harimo abana bakiri batoya nyine biteye igihunga kubabuza ababo basanga impfu zabo ku ruhande rumwe zaturutse ku burangare bw'abakuriye uwabarashe umusirikare wagiye kuzana imbunda mu kigo araza arasa abantu ari bo bashinzwe baraturinda ariko ba- habaye uburangazi bu- bu- buteye ubwoba twabwira nk'abayobozi rwose nabo buriya bagizemo uburangare pe kuko kuva ku gisirikare umuntu akambara akagaruka akaba yakica umuntu nta muntu n'umwe wari wahagera ni ibintu bigoye abaturiye iyi santere ya rubyiruko bavuga ko urugomo rukuruwe n'abasirikare baza kuhanywera bavuye mu kigo kiri hafi aho atari ubwa mbere ruba icyakora bakemeza ko bitari byakagezaho hari abahasiga ubuzima ntabwo ari ubwa mbere abasirikare bashaka kuturasa hano bigeje bashakashaka nanone undi afite imbunda baraza baramufatana ku manywa baramujyana n'ejo bundi batwaye undi nijoro basinze iyo byabaga wenda hagize nk'ikibazo kiba giturutse kuri bo twitabazaga nyine bagenzi babo gusa nabo bakadufasha nyine bakaza bakaba bamucyura ku miryango y'ababuze ababo hari icyo basaba inzego z'ubutegetsi twebwe kubera ko tubayeho ari ugushakisha nibo bari basa nk'abadutunze rwose mwagira icyo mufa- mudufasha mushobora kureba ukuntu mwatugenze nibura mukadutera inkunga y'ukuntu nawe twahuye n'ibiza mukareba icyo mwatumarira umuntu iyo umubuze ari wowe wari kuzakurengera uba ubuze byinshi twasaba rwose leta nyine irebe ukuntu yafasha bari abaturage iriya miryango yahuye n'ikiriya kibazo cyo kubura ababo ijwi rya amerika yagerageje kuvugisha ubuyobozi bw'igisirikare cy'u rwanda ariko ntibyadushobokera inshuro zose twahamagaye burigadiye generali ronald rwivanga uvugira iki gisirikare ntiyatwitabye n'ubutumwa bugufi twamwoherereje kuri telefone ngendanwa biboneka ko bwamugezeho kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru yari atarabusubiza icyakora mu itangazo igisirikare cy'u rwanda rdf cyasohoye ahagana saa tanu z'amanywa y'uyu wa gatatu cyavuze ko kibabajwe n'ibyabaye kandi cyihanganishije ababuze ababo rdf mu itangazo ryayo yavuze ko uwarashe aba baturage yafashwe kandi azahanwa hisunzwe amategeko igihano cyo kwicwa ntikikiri mu mategeko hano y'u rwanda ariko ku babuze ababo dukurikije ububabare dufite kuri uriya musirikare uriya nta n'umusirikare ukirimo seratinya kubivuga nabo bazamushake bazaza dushire agahinda nawe bamurase ntacyo avuze uriya nta muyobozi urimo abantu batanu ku muntu umwe kandi ari umuyobozi mbese ubu iki gihugu abayobozi baracyabamo bameze nk'ukuriya urugomo nk'uru rukorewe n'umusirikare w'ingabo z'u rwanda mu kabari akarasa abaturage rwaherukaga kumvikana mu bihumbi bibiri na cumi na kane mu karere ka gicumbi mu majyaruguru y'u rwanda aho umusirikare utari mu kazi yashwanye n'abo basangiraga asubira mu kigo gufata imbunda arasamo abagera kuri barindwi batanu muri bo bahasiga ubuzima tembistokre mutijima ijwi rya amerika ikarambi ya nyamasheke mu burengerazuba bw'u rwanda tukiri mu rwanda abatuye mu mirenge itandukanye y'akarere ka nyabihu barashima intambwe bagezeho mu kurwanya ikibazo cy'igwingira cyugarije igihugu muri rusange ni gahunda bakorera mu marerero atandukanye babifashijwemo n'umushinga wa usaid gikuriro kuri bose umushinga uterwa inkunga na leta zunze ubumwe za amerika eric bagira ubusa haragaruka ku kibazo cy'igwingira mu rwanda
mu masaa sita z'amanywa y'ihangu ijwi rya amerika igeze muri kimwe mu byumba by'urugo mbonezamikurire ruherereye mu mudugudu wa mukaka akagari ka mpinga mu murenge wa shyira i nyabihu mu burengerazuba abana baharererwa barahabwa amafunguro yo kubafasha gukura no kubarinda ibibazo by'imirire mibi mu mugambi wo guhangana n'ikibazo cy'igwingira cyugarije abatari bake bikorwa n'umushinga usaid gikuriro kuri bose uterwa inkunga na leta zunze ubumwe za amerika fred hirwa ni umukozi w'umuryango catholic relief service crs ushyira mu bikorwa usaid gikuriro kuri bose aha arasobanura ko imfashanyigisho baha ababyeyi mu gutegura amafunguro mu bwoko bw'ibiribwa dusanzwe tuzi ngo ngo hari ibitera imbaraga ibyubaka umubiri n'ibirinda indwara ariko mo aho hagati harimo ubundi bwoko harimo ibinyampeke harimo ibinyama- ibijumba n'ibinyamafufu amavuta ibikomoka ku matungo ibinyamisogwe imboga n'imbuto Aime Havugimana wo mu murenge wa Shyira akuriye abandi baturage mu gutanga inyigisho zo gutegura indyo yuzuye. Agace aherereyemo biragoye guhita wemeza ko kugarijwe n'inzara, gusa ibibazo by'igwingira ntibyahasize. Akagaruka ku mpamvu nyamukuru asanga ibitera.
ikibazo bituruka ku myumvire y'abaturage hari igihe duhugira mu bikorwa bitandukanye tukibagirwa gutegurira abana indyo yuzuye tugahitamo kugira gute kwibera muri bya bikorwa bibyara amafaranga bibyara izindi nyungu noneho tukibagirwa urubyaro tuba twasize mu rugo Kubwa Havugimana umushinga USAID gikuriro kuri bose ukigera iwabo bamaze kubona impinduka zifatika.
umushinga gikuriro aho waziye wahinduye byinshi icya mbere baduhaye imbuto baduha imboga turahinga noneho baduha n'amahugurwa yo kugenda tukabwira abaturage uburyo bategura indyo yuzuye n'uburyo bahinga twa turima tw'igikoni Madame Argentine Nyirarukundo yabyaye umwana ku mezi arindwi bimugiraho ingaruka kugeza na magingo aya umwana we w'imyaka umunani ntarabasha kuvuga ariko byibura nyuma yo kumuzana muri uru rugo mbonezamikurire yabashije guhaguruka aratambuka abantu dufite abana bafite ubumuga twari mu bujiji ariko ikintu byatwunguye ni uko abana bacu twabonye ko nta guhezwa guhari Theoneste Dusabirema akuriye abajyanama b'ubuzima mu kagari ka Mpinga nawe asanga babifashijwemo n'umushinga USAID gikuriro kuri bose ikibazo cy'igwingira barushaho kugihashya twigisha ababyeyi kurya indyo yuzuye noneho tukabafasha no kubapima imikurire y'abana Koleta Muteteri ni umubyeyi w'urumuri ashinzwe urugo mbonezamikurire mu mudugudu wa Mukaka avuga ko amasomo bahawe yababereye akabando k'iminsi bityo ko azabafasha nyuma y'uyu mushinga hafi ibintu byose dufite hano dukesha gikuriro bavuze ngo imishinga yatangije irarangiye ngewe ndumva nakomeza gahunda nk'uko nabitangiye mu nyubako y'urugo mbonezamikurire haba harimo n'ibiro by'umukuru w'umudugudu ni mu mugambi wo kugira ngo abe hafi y'abo baturage babigira ibyabo evariste majyambere ukuriye umudugudu wa mukaka mu kagari ka mpinga nawe avuga ko nyuma y'uyu mushinga ubumenyi babonye butazaba amasigara cyicaro kugeza ubu ngubu umubyeyi yamaze gusobanukirwa ko agisamye agomba kumenya uburyo agomba kwiyitaho n'umugabo akamenya uburyo agomba kwita ku uwo mubyeyi bitewe n'inyigisho gikuriro yagiye iduha Alice Mugeni ashinzwe ikurikiranabikorwa ry'umushinga USAID gikuriro kuri bose mu turere twa Burera, Rulindo na Nyabihu. Avuga ko abagenerwabikorwa barushaho guhindura imyumvire.
Eh, biba byiza kwigisha umuntu kwirobera ifi aho kugira ngo uyimurobere kuri ubu rero bamaze gusobanukirwa ko imirire mibi nabo bafite uruhare kugira ngo bayikuremo Frank Muhwezi, umuyobozi mukuru wungirije w'umuryango CRS yabwiye ijwi rya Amerika ko nyuma y'imyaka itatu bashyira mu bikorwa umushinga USAID gikuriro kuri bose umusaruro ushimishije.
icyo turimo kubona nk'akarere ka burera uzi ko kagaragaye mu turere dufite ibibazo ariko iyo ugiye uyu munsi ubona amadonari aratugaragariza yuko bigabanuka Uyu mushinga umaze imyaka itatu utangiye ukazarangira mu bihumbi bibiri na makumyabiri na gatandatu wibanda ku mikurire y'umwana mu minsi igihumbi ku bana bari munsi y'imyaka itanu USAID gikuriro kuri bose ukorera mu turere icumi two hirya no hino mu Rwanda aho washyizeho ingo mbonezamikurire zisaga ijana na mirongo irindwi imibare y'umuryango CRS ifatanije n'ikigo cy'abanyamerika cyita ku iterambere mpuzamahanga USAID igaragaza ko bafite abagenerwabikorwa basaga miliyoni ebyiri mu miryango isaga ibihumbi magana ane ingengo y'imari y'umushinga irangana na miliyoni mirongo ine n'eshanu z'amadolari mu myaka itanu ni ukuvuga abarirwa muri miliyari zisaga mirongo itandatu mu manyarwanda USAID yatanze miliyoni mirongo itatu n'umunani n'ibice birindwi z'amadolari naho indi miryango irimo CRS ishyira umushinga mu bikorwa yishatsemo miliyoni eshanu n'ibice birindwi z'amadolari imibare iheruka y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare cy'u Rwanda igaragaza ko mu bihumbi bibiri na makumyabiri habarurwaga abagera kuri mirongo itatu na batatu ku ijana bagwingiye bavuye kuri mirongo itatu n'umunani ku ijana bo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu bivuze ko umwe muri batatu yagwingiye ku bireba nyabihu mirongo itatu na batanu ku ijana baragwingiye intumbero ni uko mu bihumbi bibiri na mirongo itatu bazaba bari kuri cumi na gatanu ku ijana mu gihugu hose eh bagira usa ijwi rya amerika nyabihu mu burengerazuba bw'u rwanda imibare y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima wms yerekana ko indwara ya kanseri y'ibere ikomeje kwiyongera cyane mu bagore no mu bagabo mu burundi umuryango usanzwe ukora ubukangurambaga ku bijyanye n'indwara ya kanseri uvuga ko wasanze abantu benshi nta makuru bayifiteho mugenzi wacu diane inahazwe yabigarutseho na dr tania gahama ineza watangiye asobanura uko ubwoko bwa kanseri bwifashe mu burundi mu burundi nta biharuro dusibye uno munsi ariko iyo turi ko turabaza abantu bari mu bigo ibitaro bishobora kuvura akamagwara za kanseri canke aho bapimira indwara za kanseri bama batubwira ko buri mwaka abarenga igice baba bafite indwara ya kanseri y'ibere abagore eh abagore abarenga igice abari indwara ya kanseri y'ibere ariko burya umuntu avuga kanseri twumva iki ubundi umubiri ufite ukuntu utunyabugingo twayo twubatse umwana agisama mu nda agatangura ari kamwe tukigiza tukaba tubiri tukaba tune umunani tukaba noneho amajana imiliyoni tugaheza tukubaka umubiri w'umuntu hariho utunyabugingo tugize urukoba utunyabugingo tugize umushishito utunyabugingo tugize ibere utwo tunyabugingo rero dufite ukuntu tubaho tugasaza umubiri ukamenya ati harageze ko tubaho harageze ko twigwiza harageze ko dusaza nk'akarorero utunyabugingo amaselule atwara amaraso mu mubiri yitwa amaglobule rouge afite afise iminsi yo kubaho ijana na mirongo ibiri mu mubiri akorerwa umusokoro agakorwa akaja mu maraso iyo minsi ijana na mirongo ibiri yasaza hariho igihande bita hati kiri mu nda gaheza tukagasambura bigahera gutyo kumva umubiri ufite ukuntu wubaka ariko birashika igihe kamwe muri utwo duseruro utwo tunyabugingo gatangura kwigwiza mu buryo butari bwo kagatangura ari kamwe mu nyuma katugeza tukaba twinshi tukaba amajana tuka, tuka, nyuma tukaba imiliyoni tukagira tukaba twinshi nyine tukibumba ahantu turi mm -hmm. ibyo rero bitera ibibazo bibiri ikibazo cya mbere ni uko iyo tumaze kuba twinshi dutangura gutera aha hantu hose hegereye aho turi tugatangura konona aho hantu hose hegereye igihe ari indwara ya kanseri utwo tunyabugingo dushobora kwimatura tukava aho hantu tukagenda gutera ibindi bihimba by'umubiri kakimatura kakava ku ibere kakagenda mu mahaha kakagenda mu gitigu kakagenda mu bwonko cyangwa mu maguru ingegato iyo kimatuye kakava ku nko ku ibere kakaja mu mahaha ina mm. avuga ngo goye kanseri yo mu mahaha nubwo ushobora kuba ari eh mm.
ahubwo bavyita bakunda kuvyita metastase eh. kuvuga ni indwara ya kanseri y'ibere yagiye gufata ahandi iguma ari kanseri y'ibere ariko ni kanseri y'ibere yagiye kwiyubaka mu mahaha rero mm. naho gashika kagashifata mu mahaha kakagira kwa kundi kakigwiza kagatangura kuhatera kagatangura konona mu mahaha inairobi muri kenya elikem rero nawe ati iyo uh, kanseri y'ibere nta niyo nahora numva cyane ku bagabo ibimenyetso ifata gute umuntu azomenya ko ayigwaye gute uduherere ku mugore hama utuja ku mugabo sinzi ko bifata co kimwe uratubwira ariko uduherere ku mugore uje no ku mugabo unkundira uca umubwira n'akana kashobora no kurwara kanseri uvuye ku mugore no ku mugabo akana mm. nakwego abana Uh, pavurema abana ntigake bayigwara ariko ku mugore hari ibimenyetso bishika cumi na bibiri bishobora kwerekana yuko umuntu atanguye kugira iyo ndwara ya kanseri y'ibere nshobora kugira ikibyimba kijya kibyimba nyine kiza ku ibere ukabona ko hari akantu kaje kabyimba ibere rifise ibihande vyinshi hariho akamoko abana bacako mu konka hariho uruhande rundi ico kivyimba kija kwimoko canke gipfaho hariho hose kandi no gushika amaja mu kwaha hose irashobora kujaho donc harashobora kuza ico kivyimba ikindi kimenyetso ikimenyetso gishobora kuza ni uko ubundi rukoba rwo kwibere rurorosha urashobora kumva ko hari ahantu ku rukoba rwo kwibere hatanguye kumera nk'ahagumye hatameze nk'ahandi hari urashobora kwikeka ko aho hantu hariko haraba ikintu kitameze neza ikindi kimenyetso gishobora kuza ni uko ushobora kubona aha kwibere hariko haza agafosete ni ukuvuga kwimbira hagatibira nk'akanogo ikindi kimenyetso gishobora kubaho ni kubona imitsiranda ibere ryisesa amazi canke amaraso biza gutyo no ku mugabo canke ivyo nivyo ku mugore no ku mugabo hari igihe agishobora kugira ivyo bimenyetso nyine nk'akarorero umugabo arashobora kugira akavyimba umugabo arashobora kugira ibere ryisesa umugabo arashobora kugira ivyo bisebe n'ibindi bimenyetso bitandukanye ikibazo ku ndwara kanseri nuko gushika uno munsi nta kintu kiraboneka yuko gitera kanseri kanseri y'ibere nta kintu bavuga ngo iki ni kimwe nta direct cause ihari gushika uno munsi mm. abahinga baracabirondera rero kubera ata kintu kimwe tuzi biragoye kuvuga ngo nuyirinda gutya ikintu rero ushobora gukora ni kwama witeguye uvuga ati hagize ikintu kimwe nikeka nja kwa muganga kare basanze ariyo bayikuremo hakiri kare
tugaruke noneho inaha muri leta zunze ubumwe za amerika aho ubutegetsi bwa perezida joe biden burimo gutegura ihererekanya ububasha n'umukuru w'igihugu watowe donald trump bigenda bite muri iyi minsi mirongo irindwi n'itandatu iri hagati y'umunsi w'amatora tariki ya gatanu y'ukwezi kwa cumi na kumwe n'umunsi w'irahira tariki makumyabiri y'ukwa mbere gutaha thomas kamirindi nibyo dusobanurira mu ruhererekane rw'inkuru twakomeje kubagezaho ku matora yo muri amerika iyi nzibacyuho ikurikiza umurongo ngenderwaho w'itegeko ryitwa the presidential transition act ryo mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na gatatu n'uko ryagiye rivugururwa kugera mu kwa cumi na kabiri ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri rivuga ko perezida wa repubulika ucyuye igihe ashyiraho inteko mpuzabikorwa yitwa white house transition coordinating council byibura amezi atandatu mbere y'umunsi wa nyuma w'amatora y'umukuru w'igihugu ishinzwe kugira inama inzego za guverinoma uko zigomba gutegura no kwitegura ihererekanyabubasha no korohereza imikoranire yazo na komite y'inzibacyuho ya perezida watowe igizwe n'abakozi bo hejuru ba guverinoma n'abandi bantu ku giti cyabo perezida wa repubulika ashima ubunararibonye n'ubushishozi perezida watowe nawe ateganya komite igomba gukorana n'inteko n'izindi nzego za guverinoma zose trump yashinze iye mu kwezi kwa munani gushize yayihaye kuyiyobora umutegarugori witwa linda mcmahon wahoze ari umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe ibigo by'ubucuruzi bito bito kuva mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi kugera mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda ku butegetsi bwa mbere bwa perezida trump n'umuherwe howard latnick wateye inkunga cyane trump mu kwiyamamaza kwe mu matora arangiye komite irimo kandi na visi perezida watowe wa trump jd vance n'abahungu babiri bakuru ba trump donald trump jr na eric trump n'abandi aba bandi nk'uko itegeko ribiteganya ni amatsinda y'abantu perezida watowe agena bakajya muri minisiteri n'ibigo bya leta kumutegurira uko azahita atangira gutegeka akimara kurahira itegeko rivuga ko guverinoma ibagenera ingengo y'imari ibiro n'ubundi buryo bwose bwo kubohereza akazi kabo ikigo cya leta gishinzwe kubishyira mu bikorwa cyitwa gsa general services administration risobanura kandi ko ibikorwa byo gutegura ihererekanyabutegetsi bigomba gutangira iminsi itanu nyuma y'amatora gsa igenera kandi perezida na visi perezida batowe ibiro n'ibindi byangombwa bigomba kubafasha mu kazi kabo ko kwitegura kuyobora igihugu ibi biro bikomeza gukora kugera ku minsi mirongo itandatu byibura nyuma y'iyimikwa ryabo wakwibaza utese aba batowe baba bakora iki muri ibi biro icya mbere inzego z'umutekano n'ubutasi zigomba kubagezaho raporo mu nama bagirana nazo buri munsi imbonankubone icya kabiri baba barimo bashaka abazabafasha kuyobora igihugu perezida mushya agomba kwitegura gushyira mu myanya y'imirimo abantu barenga ibihumbi bine byibura igihumbi kimwe muri bo bagomba kubanza kwemezwa na sena y'igihugu mbere yo gutangira akazi kabo aha twavugamo ba minisitiri bambasaderi abacamanza n'abashinjacyaha bo ku rwego rw'igihugu n'abayobozi bakuru b'izindi nzego nyinshi zitandukanye muri iyi minsi perezida watowe donald trump nibyo arimo urugero amaze gutangaza abazamubera umuyobozi mukuru w'imirimo mu biro bye n'abazamwungiriza umujyanama mukuru mu by'umutekano mu biro bye minisitiri w'ingabo z'igihugu minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu umuyobozi mukuru wa cia ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutasi mu mahanga umuyobozi w'urwego rw'igihugu rushinzwe gasutamo n'abinjira n'abasohoka ice mu magambo magufi umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibidukikije epa ambasaderi mu muryango w'abibumbye ambasaderi muri isirayeli n'intumwa yihariye mu burasirazuba bwo hagati y'isi naho ku birebana n'umukuru w'igihugu ucyuye igihe joe biden mu nzibacyuho arakora bisanzwe kugera ku itariki ya makumyabiri y'ukwa mbere gutaha saa sita y'amanywa iminsi mirongo itatu mbere yaho ni ukuvuga nko mu matariki ya makumyabiri y'ukwa cumi na kabiri gutaha we na visi perezida ucyuye igihe kamara harris gsa izatangira kubafasha kwitegura kugenda izabatera inkunga byibura amezi arindwi azakurikiraho by'umwihariko igomba gutegurira biden ibiro azakoreramo ubuzima bwe bwose abakozi babyo n'ibikoresho byabyo inshuti muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha tubashimire ko mwahisemo gukurikira radiyo yanyu ijwi rya amerika nshimiye kandi na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru no kuyabagezaho ibiganiro byari bihagarariwe na frederic nkundikije nadia taha niwe washyize hamwe amajwi naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi